Tapharoota waliin galchuun isaan nagaa jiraan vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vii'oo afaan Oromoo wuxataa haga jimaataatti galgala sa'aatii lamaa walakkaa akka sa'aatii sadiitti meetira baandii 22,25,31 fi vii'oo 24 irraa caqasuu jirtan laayyuu jalqabna. Sadaasaan kudhanii tokko bara kuma lamaaf digdamaa keessa jira. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtanii ansooraa halaqeeti. Nuun hojjettoota vii'oo afaan Oromoolee nagammallee manuma kennaa hojjechuu jira. Yoo mana hojjetan ammoo wanni cuftu akka gaaf biiroo hojjetan kan teknooloojiin namaan qiqqixooftu. Kaleellee rakkan teeknikaatii fi sagantaan keenya. Kalee qopheessin akka nu barbaanne nuun deemne. Tanumaafuu waan kalee sanitti nu keessaa guddaan waan armaan dura dabarsin irra dachaan. Kasi qubnuu qabaadhaa jenna. Vii'oo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waan adda sanitti himnu keessaa ammoo godina qellem wallaggaatiif wallaggaa dhiyaatti bilbilaa fi intarneetiin citee jedha warri lafa. Koongireesiin Federaalistii Oromoo immoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa ammaan tana keessa jirtu ta'an irratti otoo agarri caalaallee nammaanne marii namicha ufti qooda keessa qabu ta'anii mari'achuu qabu jedhu. Bulchoota addunyaa nam dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi Joo Baayidanii fi deeggarsa isaanii itti himuutti jiran. Chaayinaa fi Raashiyaan ammoo dubbiin tun falmii waan qabduuf jedhaniitiin waan falmiin tun irratti muummee baatee gachuu jiran. Ta'an oduu keessatti itti deebina jaalannee nutti hima.
attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo humni qilleensaa kan itiyoophiyaa maadhee diinnitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira mootummaan itiyoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota hiwaat kan itti gargaaraman kuusaa boba'aa kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo xiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa itiyoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an meejor jeneraal yilmaa mardaasaa beeksisuu isaanii televezyiyoonni itiyoophiyaa gabaasee jira jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasaniis akka rukutan ibsameera humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatuutti haleellaan samii irraa gaggeeffamu akka barbaachisummaa isaatti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa kudha torba shakkiin hidhamuu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaa'imaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddugaleessaa kan finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLFif haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa koomaandoo yookaan jajjabee agaazii ka turan jeneraal gabramadiin fiqaadu keessatti argamu jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana itiyoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. waraanni itiyoophiyaa deggersa humna alaa ituu hin argatiin garee badii kan ittiin jedhan tplf barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa dooktar qana'aa yaadataa dubbataniiru. Uummanni Itiyoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Mootummaan gareen finxaaleeyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraay odeeffannoo jettee fi soba ta'an tamsaasu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qana'aa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasuu kan eegale mallattoo abdii murachuutii kan jedhan Dr. Qana'aan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jedhan. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministeerichi. gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana walwaliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qana'aan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamcha godhaniiru.
የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይሄንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን የለበት humni addaa naannoo Tigraay fi milishaan naannoo Tigraay garee gochaa badii hojjetan kanaaf aantummaa agarsiisuu hin qabu. lola kaayyoo hin qabne kanarratti hirmaachuu hin qabu wareegaman barbaachisnes kaffaluu hin qabu kanaaf humni addaa kun loltuu keenyatti harka kennachuu qaba yoo danda'ame ammoo humnoota badii kana ofii isaatiin qabee seeratti dhiyeessuu qaba of bilisoomsuu qaba uummatni tigraayis garee humnoota badii kanarraa bilisa akka ta'uuf carraaqqii gochuu qaba. Kanaan alitti garuu yoo nan waraana jedhate ammoo akka barbadaa'u beekuu qaba. akka tarkaanfiin irratti fudhatamu beekuu qaba.
እርምጃ እንደሚወሰድ ደግሞ ማወቅ አለበት።
Raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhachaa jiru of eeggannoon raawwachaa akka jiru kan ibsan deeggarsi raayyaa ittisaatiif uummanni taasisaa jiru akka cimee itti fufu gaafataniiru ministeerri raayyaa ittisaa Dooktar Qanaa yaadatamu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Hiwaatiif mootummaa federaalaa gidduu adda addummaan jiru gara walitti bu'insaatti ega jijjiiramee torban tokko kan guute yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaa humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi milishoonni waliin wal ta'uudhaan walqaayitii xagadee fi naannoo biraas to'achuu isaanii ibsamee jira. Badiin waaltaa ajaja kaaba biyyattiirra ga'e gocha seenaan dhiifama hin gooneef jechuun kan dubbatan kadhiyeenya kana sooratarraa hojiitti deebi'an leetanaa jeneraal Baacaa Dabaleeti. Kaleessa humaraatti dhiyaatee kan argamu magaalaa Maayikaadraa keessa dhalattoota amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka duguugamiinsa sanyii raawwate jechuudhaan kan haaraa muudaman bulchaan bulchiisa naannoo amaaraa obbo Aaganyoo Tashaagar ibsanii gochi kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kanaa ifa hin goone jechuudhaan asteer misgaanaw baahaddaarraa gabaastee jirti. bulchiisi naannoo tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira aangawoonni tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirraa ittisuurraa akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi ba'ee hubachiisee jira. raayyaa ittisa biyyaaf tplf gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'u yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo amaaraa walloo kaabaa seenaa ka jiran ta'uun gabaasameera. qobboo ga'uuf kiiloomeetira kudha shan kan fagaatu yoo ta'u geejibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii afur lafoo deemuun dirqama ta'ee jira har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira obbo salamoon qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffina eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaan itti hiikkanneen haa barannu jechuun waggaa lama dura jijjiirama argame deggeruu keenyaan hidhaarra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhee waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbu dubbateera. maayikaadiraa keessatti dhaloota amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sinanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaarraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddeessa jechuu isaanii masfinaarraagee daseerraa gabaaseera. ergama hiwaat fudhatanii magaalaa hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera kanneen qabaman kun shan miseensota onag shane digdamni immoo kan tplf ta'uu ibsameera keessumaa magaalaa hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontirobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. boba'aan barmeelli 82 qabamuu koomishinni poolisii bulchiisa naannoo sidaamaa masaafinti mullugeetaa ibsuu isaanii yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. riqicha finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoowuu poolisiin ibsee jira dhoohinsi kunis nama tokko akka salphaatti madeessuun ala riqicha sanarratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin finfinnee ibsuun beekamee jira.
Gudin qellem wallaggaatiif wallaggaa dhiyaatti magaalaan tokko tokko keessatti akka warri lafaa jedhutti bilbilaa fi intarneetii waan jettee fi namni akka fedhe wal arguu danda'utti hin jiru. itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo oromiyaa obbo Geetachoo Balchaa ammoo citiitii tana quba hin qabne jedha. Bulchoota telekominikeeshinii Itoophiyaa irrallee deebii argachuuf hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduu amboonuu ergeen.
Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa Qillee Wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu.
Maatiin koo godina Qillee Wallaggaa jiraatu. Wattaadhuma tokko maatii kootiif nan bilbila jedheenii gaafan bilbiluu bilbilinaa buufnee hiriyootanii feesbuukii irratti akka bus gaafan ilaalu waan tokko namoonni shakkeen namoota magaalaa laachoo dhufan makiinaan dhufan hin gaafan gaafadhu. Neetworkiin hojjetaa hin jiru, intarneetiin hojjetaa hin jiru naan jedhanii kana irraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatii maatii koo wajjin wal argine jechuudha. yoo makkanni banamu isin beeku agarraa kunoo guyyaa sadii araana afuraffaa keessa jira nageenya maatii kootii baay'ee na yaaddiseera maatiin koo maal keessa akka isaan jedhan hin beeku dur yeroo hundumaa maatii wajjin ijoollee fira wajjin qabannaa re'oota wajjin qabannaa amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a sadii ji'a afurii wal kaansaa ture citetu deebi'ee mudataa sodaajuu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tasammaa Gamee isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan.
kaleessaa kaasee mandiisiin jiru gara gindii kana gara dambidooloo kanas kaleessaa kaasee nu dideera silkiin hojjetu kaleessaa kaasee mandiitti bilbilee namne aera gullisootti bilbilee namne gara dambidooleetti bilbilee namne nama lafa maatiin jiru jechaa naa bakka silkiin hojjetu bakka nama gaggaafannaan cufameeraan hin jedhan hundumtuu mokkoreera tabe fakkaataa galgala bakka wal gaggaafataa turre cufameeranii torkiin hin jiru naan egaa kaleessa immoo gara taataa saddeetii waraana gad dabarsee gara gadiitti gad darbee damdoolloodhaan na jedhanidha egaa ijoollee nana qamte keessa jiru kanatti bu'anii misaa nyaatan waaqayyo akka beeka godhu jennee bakka wal gaafannee akkasi ta'aa jirra. Sanaan dura gaagara yeroo mukumaan diboosiin hawaajame sanaa kaase kan dhaabatee ture bakka iddasii immoo banamee ture immoo nagaan argame jennee itti gammannee turre.
Tajaajilli bilbilaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabii Aayiraa Gullisoo Najjoo Manasibuu Qilxukaarraa Boojjii Dirmajii fi Beegii keessatti addaan citu akkasumas godina Qillee Wallaggaa Dambidolloo Gidaamii fi Anfilootti addaan citee jiraachuusaa gara sanatti bilbiluudhaan bilbilli hojjechuu waan dideef adda baafachuudhaaf yaalii godheen jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa akkasumas immoo itti gaafatamtoota olaanoo Itiyoo Teleekoom Finfinnee jiran irraa dhimma kana adda baafachuudhaaf yaaliin goone waan isaan bilbila hin kaasneef ammaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa tajaajilli kun torban darbe gaafa roobiirraa jalqabee addaan cituusaa akka dhaga'an sabaayemaa BBC sagantaa afaan Oromoo irratti dubbatanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatanii jiru obbo Mulaatuun. Tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuun ammoo aangoon isaa nuuf hin kennamne jedhan. Hojiin isaanii akka riijiniitti tajaajila maamiltootaaf kennuu qofa akka ta'e dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf daataa moobaayilaa addaan cituusaa hooggantoota Itiyoo Teleekoom olaanoo ta'aniif beeksisuu fi deebii akka eeggataa jiranis kan isaan dubbatan. Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan beeku yoo qabaateef jennee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhu.
Tajaajilli intarneetii fi tajaajilli bilbilaa cituusaa odeeffannoo isaanii bifa kanaan qabu sababiin inni itti cite maal inni kan jedhu baay'ee odeeffannoo guutuun qabu dhimmicha sabbaadhaan kan hoogganuu fi kan kallattii irratti hojjetu warra federaalaa waan ta'eef odeeffannoo isaa bal'aan qabu. Garuu immoo haalli walqunnamtii bakkee garaagaraatti sababoota adda addaatiin cituu akka ni danda'u odeeffannoo kanaan dura jira bakkee adda addaatti toorri diriirfame bal'aa isaanii karaa gajjallaatti bakkee adda addaatti sababa adda addaatiin cituu danda'a. Sanarraa ka'ee cituu danda'a. Bilbilli laayinii akka inni jiru odeeffannoo nan qaba. lixas yoo ta'e wallaggaa lixaarra naannoo giddiitti moobaayilii isheen ni hojjeta. Garuu immoo sababa adda addaatti inni itti jete maal akka ta'e ammaaf odeeffannoo guutuu isaan qabu odeeffannoo isaa qulqulleeffannee isin ilaachisuu dandeenya.
Tajaajilli keessumaa kan bilbila harkaa yookaan moobaayilii fi daataa kan 3G, 4G fi kanneen 2Gs dabalatee jechuudha kan addaan citee fi mootummaan tarkaanfii qaamota hidhatanii socho'an irratti fudhatuuf haala mijeeffachuudhaaf jedhanii namoonni dubbatan jiru. Tarii kanaan wal qabachuu danda'a?
Kanaan dura yeroo ifatti tajaajilli bilbilaa naannoo sanarraa akka citu godhameen beekama. Namoonni bilbilaan doorsifamuun, bilbilaan waamamanii ajjeefamuun, humnoonni nageenyaa, warra nageenya mirkaneessuuf adeeman rakkoon akkasii qunnamuun isaan beekama. Sanarraas ka'ee yeroo sana tarkaanfiin sun kan fudhatame ifatti sun maddatti ibsamee jira. Uummanni sin beeka ture kan yeroo sana. Kan ammaa tarkaanfii fudhachuun dirqamaa ta'eeti kan jiru. Biyya kana keessatti qaamni lama hidhatee socho'uun akka irra hin jiraanne ifatti kaa'aa ture. Kaasee lafa hidhatee socho'uu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Humni mootummaa hidhatee nageenya uummataa eeguu danda'u isarra jiraata. Humni faallaa mormii qabu sagalee isaa dhageessisuu danda'a. Hidhannoon ala ta'ee ejjennoo mataa isaa qabsiisuu danda'a bakka jedhamutti keessumaatii adda bilisa baasaa uummata Tigraay jedhee kan maqaa kanaan socho'u kaaba irratti rakkoo uumamaa jiru sanaadha. Caalaatti tumsuudhaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godheeti kan inni itti fayyadamaa jiru. Kanaaf Oromiyaa giddu gala jeequmsaa godhee itti fayyadamuu isaa sana wajjiniin kan inni itti fayyadamu humna abaa shanii jedhee maqaa ofiis kennu. Humna kana ammoo uummata keessaa karaa adda ta'een baasuutii fi caasaan nageenyaa humni humna addaa poolisii Oromiyaatiif poolisiin idilee akkasumas miilishaan tarkaanfii fudhachaa jira. Kanaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf bilbila balleessuutu nurra jiraata karaa jedhuun wanti deemamu hin jiru tarkaanfii fudhachuun kun tureera waan ta'eef jechuudha. Wanti sanaan wal qabatu ammaa kana odeeffannoo qabu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun garuu cimee itti fufeeti kan inni jiru. Tarkaanfii fudhatamu kanaan karaa nagaa deemuu warri barbaadan karaa nagaatiin gara mootummaatti harka isaanii kennachaati kan isaan jiranii. Kan immoo karaa nagaa kana fudhachuudhaaf fedha hin qabne immoo bakka qabatee saamichaaf ajjeechaadhaaf doorsisuudhaaf kan bobba'e immoo mootummaan tarkaanfii nageenya mirkaneessuu olaanaa seeraa mirkaneessuu fudhachaati kan inni jiru.
Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilee kan turrees ta'u sababa bilbilli hin hojjenneef ammaaf ittiin milkoofne kanaan dura Oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaaf intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama raadiyoo sagalee ameerikaaf naakoor malkaa amborraa.
Akka ibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootan baas jedhatti siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wala'aatuutti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin marii namni cufti qooda keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa yoo warri harki dhiigaacha jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatuu jedhu. Tsahaay Daamtooti erge.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Kongireensii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeesseera jiran.
Humnaan lolaan rakkoo siyaasaa hiikuun waggaa shantama darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatamee haa furamu isa jedhudha. Wal fixuun bu'aa guddaa hin fidu. Akka siyaasaatti wanti mootummaan isa amanu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni umrii warra bosona jiranii naa walitti bu'u nagarraa, namni naa hidhamu nagarraa, naa du'u nageenyaa hin jiru jechuun akkasumaan taphataa waan beeknu qabnaa jechuu godhe gara kibbaas amma karaa gujii karaa maalii nageenyaa achi sammuu miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuu kooti iddoo baay'eedha rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuu kooti.
Yeroo garaa garaatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf koongirensiin federaalaa oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan piroofeesar mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran.
nuti amma keenyaa jira duruma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'uu marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture jawari jaarsi billaa biyyaa waamaa ture hunda keessatti innaa qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti cocho'aa turre ammas cocho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti cocho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimookiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara koottaa dhufuu danda'anii karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jedhu qabannee cocho'aa turre. Ammas isuma qabanneetu isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaatti simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko tokko waggaa shantama keessa turre sakaa waggaa soddoma keessa turre sakaa waggaa lama keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture amma hunaatti hiikoo guddaa gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya laga jeechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira. Seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra walgahii hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waamna boordiin fulallee torban darbe na waame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalameedha kan jedhan Piroofeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan.
Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru mootummaas gaafanneedha waliigalteen biyyaa haa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaan haa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa lamaan darbe kana deddeebinee gaafachaa turre. hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaan yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha kana kana nu rakkise malee bari waan haaraa miti kun waan taanaa isa kaabaa biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'edha ni lola bal'aadha qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti ba'uu danda'a biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kana hunda walitti qabnee walgahii filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deemsifnee gara nagaatti deemsifnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u. Nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasiyaatti haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha. Ergaan keenyaa jechuudha.
gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaay daamxoo finfinneerra.
VOA afaan Oromoo mata dureen 2225 fi 31 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Gamfaanin ammoo raadiyoonii Ahaaduu FM 94 qabxii 3 irralleetti waan am caqasuu jirtan kana halkan saate afur irratti hir'isanii deebi'anii jirrallee caqasuu dandeettan. Bulchoota addunyaa Joo Baayideenii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA Leendan jiru Henry Rejiwal jedhetti Chaayinaa fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo tanatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf nami akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina Ayirlaand lafa dhaloota abutturoo Joo Baayideniiti. Soddaa Joo Baayiden Loriitaa Bliwitii fi akki Joo Baayiden filannoo tan itti mo'iyyuu gammachuu guddoo.
It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really.
Gammachuun nurra buutee waan jennuuf akka itti jennu iyyuu wallaallee jette. Baayiden yooyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hiddi dhaloota dhawata. Hiddi dhaloota isaa Ayirish jiru sun afaan iyyuu hin buutu. Biriitishiin immoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ayirlaand gam kaaba. Joo Baayiden bara dabre keessa muummee ministeera Biriitish Booris Joonsoniin maxxanne Tiraamp jedhe. Joonson ammoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjannaa jedhetti sanbata dabre dubbate dubbii mamaa baase.
I, I think the, there is far more that unites the uh, government of this country and. Uh...
Akka irra kiyyaatti mootummaa biyya tanaatii fi mootummaa Waashington jiru akka dameelee qofaa aduun taatinu waan gargar nu baasa caala waan waliin qabnutti irra guddoo jedhe. Waldaan Awurooppaalleen dorgommii pirezidaantummaa Ameerikaa tana Baayidenitti mo'ate jedhe. Ursula van der Leyen pirezidaantii Koomishinii Waldaa Awurooppaati.
Together we will address pressing global challenges. The corona pandemic and its economic consequences.
Dhiba addunyaa itti wal qarqaarra, koronaa itti wal qarqaarra, jijjiirama qilleensaatii fi eegumsi naannoo itti wal qarqaarra, jireenyi guddinni teknooloojiin lakkanuma, naga addunyaatii fi waan hedduu waliin qabnaa'e. Taatulli akka ogeessii siyaasaa City University magaalaa London Enderjet Parmar jedhetti Awurooppaan waan ammaan tan jette kana malumaan of eeggachaa deemuu malte.
Given the increasingly competitive environment, I think the US will continue to drive hard bargains.
Akka wal dorgommiin jabaachuu jirtuufu akka namni wal gareera mataa wal qabuufuyyuu Yuunaayitid Isteetsi waan jabdu harka qabaachaa deemtise. Waldaa Awurooppaatiif Biriitaniin daldala irratti waliigaluun waan xiqqoo miti. Naatoon dhaabii wal qarqaarsaa Atlaantik gam kaabaa ee jarilleen akka Awurooppaan hagan caal ol deemtu fedha jedha. Dubbiin tunin chaansilarii Jarmanii Angilaa Merkelillee mirkana akkana jette halee.
Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter.
America is and remains our most important ally, but it expects us.
Ameerikaan akkuma durii kan hariyaa ta'e ta'aa jiraatti. Taatullee dhugumaanuu nagaa keenya jabeeffachuu akka malle hin hubanneetti. Akka herrega Awurooppaatti Ameerikaan waan armaan duratti biyyattii hedduun hojii nukleer Iraan irratti walii galte inum deebitii jettee eegatte. Israa'el ammoo goggogsitee falamte. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu yoo Baayideniin baggammadde jedhallee waan nukleer Iraanii kana maqaayyuu hin dhoofne.
יש לי קשר אישי ארוך וחם עם ג'ו ביידן קרוב ל-40 שנה.
I know him as a big friend of the state of Israel.
של מדינת ישראל.
akka inni hariyaa jabaa israa'el taa'e nun beekaadha ministeerii haajaa alaa iraan javaad zariif akkana jedhetti tiwiitarii fi irratti barreesse Tiraamp guyyaa torbaatamaa keessatti kuti nu ammoo agum jireenna jiruutu asum jirra nama alaa irraa nagaa eeggachuun taphaafuu dansaa miti holloot kennu waliin ammoo dhiphuu bal'innallee inuma asumnaa jedha chaayinaan ameerikaan gabayaa irratti walloolte miidiyaan chaayinaa filamuu joo baayiden irraa waan hedduu abdata hong kong lafti namni isii jijjiiran barbaaduu fi bulchiinsi chaayinaatti hiriir ba'uu jirammoo ameerikaan gam kanaan irreewwaan dhuftin fakkaattudha hooy nama hong kong jiraatu akkana jedha afaan kaantoo saasa. bara mootummootii waan cufaa iyyuu fumaan qabaachuu fedhan kan irratti baayiden haga guddaan afaanum tolo afaanum nam guddaa haasasi'aa jedha mootummooti chaayinaatiif raashiyaa hagammaatti diidumatti baasanii joo baayideniin ashuu bagga gammaddellee hin jenne pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp filannoon ameerikaatun seera filannoon guunni jedheetiin seeraan gaafachuu jiraatullee chaayinaaf raashiyaa illeen waan seer moo seer malee miti kan irratti xuphii xuburiilleen afaan hin baane. Kaatuni vii'oo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
kanatti yaansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Innaa wal waraansa Ameerikaa pirezidaanti Abirahaam Linkan walabummaan dachii irraa akka hin dhabamne mirkaneessuuf bakka beekamaa Geetsbarg irraa namoota biyya isaaniif waamicha dabarsan. Jechi isaanii kun waggoota dheeraaf kanneen walabummaa Ameerikaaf qabsa'an kanneen miliyoonaan lakkaa'aman dabalatee namoota biyyoota kabiroo keessaafis jajjabina ta'e. Har'a guyyaa goototaa kanatti lammiiwwan Ameerikaa dhiirotaaf dubartoota kanneen tajaajila waraanaa irratti bobba'an safuu dirqama isaanii akkasumas wareegama isaan baasan kabajaan yaadatu. erga waraana keessaa gadamoo ja'anii yeroo dheeraa boodallee lammii biyya walabaa ta'uu jechuun maal akka ta'e mul'isa. Ayyaanni waggaa waggaatti sadaasa kudha tokko kabajamu kun kan jalqabame innaa qabsoo hidhannoo bara dhibba kudha sagaliif kudha saddeeti waraana addunyaa tokkoffaa xumuraan ga'ee qabeeti. Walitti bu'iinsi Eeshiyaa, Afriikaa, odolaawwan Paasifiik keessa jiraniif naannoo bishaan Ameerikaa kibbaa jiran akkasumas dirree lolaa Awurooppaa keessatti geggeeffame akka waraansa hundumaa xumuraan ga'ee godhamee fudhatame. Haa ta'u malee waraansi kabiroon ittaanee dhufe. Bara dhibba kudha sagaliif shantamii afur keessa pirezidaanti Duwaayit Aayizanaawur ayyaanni kun kanneen waraansaaf yeroo nagaa biyyattii tajaajilan kabajaan akka yaadataman akka ta'uuf labsan. Mootummaan keenyas hanga har'aa tattaaffii kana itti fufuudhaan gadamoojiiwwan waraanaa hojii akka argataniif gara jireenya siiviliitti ennaa isaan ce'an salphaa akka ta'uufiif gargaara. Guyyaan goototaa bu'uurri isaa waa'ee waraansaa miti. Injifannoo dirree waraanaa yookaan injifatamuu nama yaadachiisu. Fedhii naannoo babal'ifachuu yookaan fedhii siyaasaa leellisuuf hin kabajamu. Qooda isaa guyyaan kun akkuma biyyoonni akka Biriteen, Kaanaadaa, Afrikaa kibbaaf biyyoonni kanneen biroon gadamoojiiwwan waraanaa tajaajila isaaniif wareegama isaan baasaniif guyyaatti yaadataniin wal fakkaataa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Taardaa sanumta buriitii waltajjaan nagaa jenne nagee ansoraa lafeeti sagantaa afaan amaaraatti taana.
David Muji, Garani Firarota.